welcome back to onif tv my people they don dey try to dey drag one of the most respected nigerian president wey be say everybody for this country say dem like am wey dey talk about na our ex-president uh, <laughs> goodluck jonathan <laughs> sabi dat man na silly man goodluck jonathan why don sack see this man and you know say That time when we say him dey on top seat people no sabi him people no sabi him importance People dey talk blackmail him dey talk many things say this man he no do this thing This man he weak This man he dey use levity hand to handle nigerians say this man is not a lion say this man he no know anything say this man he dey corrupt Enable those things that time now be say in fact some APC member they talk say ah this man is a drunkard they even call him drunkard make I shock you. the AP, same APC when they talk say this man na drunkard wey be say then they talk say this man Goodluck Jonathan say the man dey weak say the man dey corrupt they come dey talk say dem go dey happy if this same man Goodluck Jonathan <laughs> if this same man come back to APC say if e dump PDP say if e come come back to if e come come to APC CPC to come and join them say they go give him the presidency uh, the president uh, ticket say make a run for the <laughs> for the president <laughs> na wetin APC dey talk na im be that these people come turn nigeria come dey turn we we come turn we nigerians to game dey turn us to chess board. the same party wey be say that time wey this man dey there wey this eme wey wey wey this jonathan dey there that time na dem dey always dey come against him anytime during during the time of this thing wey happen wey uh, petrol cost that time wey everybody go on strike that time remember say ipc dey talk we dey talk say this man dey corrupt o how will one dollar be two hundred and something naira o this man dey corrupt o how he be selling fuel at uh, seventy-five naira that time they talk say this man dey corrupt o how will everything be happen this way suppose not to be like this how will boko haram kidnap those chibok get? that time apc come come come dey dey dey come dey rant now dey come dey talk say ah may uh, make uh, goodluck jonathan o oh, make e help their life o oh, make e help their career o oh, make he come make e at least just try to just dump pdp and come to apc dem go dey happy most though He never join dem o but dem dem go be the one of the most happiest party group on earth if jonathan should join dem eh, eh, eh. <gasps> me the only advice i go advise you sir good luck sir <laughs> i know say the only advice i go advise say people don dey respect you i dey tell you i call am say na him be one of the most respected president for this country say we don get to because say in time eh, as per all dis people dey talk say him dey corrupt That time things no hard like this. make i tell you the fact nigeria don hard now things don hard you sabi how much dollar dey be now you sabi how much tins dey be now so dis apc now they don dey beg him now now my advice to you sir <laughs> no try am sir <laughs> in fact i go even advise dis man goodluck jonathan say make e no even try any presidential position at all at all for dis time make e no try am becos if e try am again dis apc pipo go shift blame back to him Disciple, people, they, they always they find person to shift blame on. They, that, now, what's in the do that? They always find person to shift blame on. So if Goodluck Jonathan should try it again, because I know, say, the next president will go enter the next president wey go enter wey go be the next wey go enter for this country the person go do work ah the person go do better work e go do great in fact like i say if the if the president no no dey careful the thing fit wound am i dey tell you because things don go things don make i no talk say things don worse seriously make i don because now one dollar now don because don dey go to six hundred naira now one dollar don dey go six hundred naira one dollar six hundred food don cost now everything don everything don everything to tins be say e no be before before you collect the the this president stuff the thing no hard like this before e no hard like this before now. we dey corrupt we dey corrupt we dey corrupt now you talk say this man dey corrupt fuel we sabi how much you dey buy fuel that time you talk say this man dey corrupt we sabi how much dollar be that time you talk say this man dey corrupt people dey chop morning afternoon evening and night you talk say this man dey corrupt we sabi how much person dey uh, enter TFA that time You talk say this man dey corrupt we we all sabi wetin all this. uh, wey dey call am we sabi how things be out is that money dey everywhere that time money dey everywhere now person wey come be say e come dey fight corruption now don enter now we know wetin dey happen we know wetin dey happen but they no wan accept blame directly say they don fail they come talk say make this man come join them you know say when this man leave president you sabi how many countries then they drag this man this jonathan say ah make him help them o you know what i mean? this man now don give am one vc post na vc post for one university like that for outside the country Then they give am the uh, what they call am uh, award for all over the country we say those people they sabi him usefulness they sabi him importance or we wey get the person we no sabi him importance after him come leave finish we come dey regret say ah well wetin we do why we do this o why we do this o no problem we don go to our saviour now as things don dey be now things don dey be anyhow now so <laughs> na wetin ABC dey talk na him i don talk out say dem go dey happy if jonathan should join dem and in fact dem go even issue am free ticket in fact you no go even buy ticket with one naira say dem go issue am free ticket say make im e become the next candidate for dem so that uh, dem go retain dem go be <laughs> so that uh, apc beat be, be, be, be we continue to the lead continue to be the ruling party for this country these people they don't even care for anything people dey die they they all thing happen the only thing we say the day after na how to retain power they no dey after say all the killing to stop they no dey after say make they negotiate with all these agitators they no dey after say make them make all these fuel stuff wey high to come down You don they don just say all this dollar wey dey rise all this borrow borrow wey we say we dey do for this country how we go solve am they no dey after that one that one no concern them the only thing wey dey after wey dey dey after be say how their party be the ruling party for long for this country no problem ah uh -uh, no problem they come dey try to dey to dey to to to to dey shift blame for this country the only thing you sabi to say we no dey ever accept blame for this country no problem my name na mc top secret see you in my next edition Kaja.